If you will, look with me in your Bibles in Acts chapter 4. We'll come back to this portion that I had prepared for last time and obviously it's the Lord's purpose that we be looking at it now together, not last week. And we never know why the Lord brings these delays, but it may well be that in His purpose we were not as well prepared in our minds and hearts to hear it last week, but now will be. We never know. He prepares the soil, He sows the seed, and we look to Him. So if you would read Acts chapter 4, and my text is going to be taken from verses 1 through 4.
Ah, tiye ngatitenga mwayamikise titupitse kule machitidwe atumwi chapter 4 machita- machitidwe atumwi chapter 4 tibwerera kuti tibwerere kunonse zimene tidazikonza kuti tikazigawane sabata zapita ziwiri zija komabe lero lino tisanafike poti tibwerere ku zimenezo zimene tikhoza kukumbutsana zimene tidamalizira zokhudzana ndi chapter chimene chapita chija chapter 3 tiyeni mudze kulenani limodzi machitidwe atumwi chapter 4 we are reading from verse 1 Acts 4, 1 to 4.
machitidwe athu mu chapter 4 verse 1 kukalikira verse 4 brother Bana.
koma mmene anali kulankhula ndi anthu ansembe ndi mkulu wa kachisi ndi asaduki anadza kwa iwo, okwiya mtima kuti anaphunzitsa anthuwo nalalikira mwa yesu kuuka kwa akufa ndipo anawathira manja nawayika mndende kufikira mmawa pakuti mpamadzulo pamene koma ambiri a iwo amene adamva mawu anakhulupirira ndipo chiwerengero cha amunawo chinali ngati zikwi zisanu For this study, I want us to consider the offense of the gospel. Why is the gospel such an offense to natural minded people?
Uh, funzo la lero limene taliyamba pali ndifuna tilitchule dzina limene tikunena kuti chokhumudwitsa cha uthenga wabwino chokhumudwitsa cha uthenga wabwino chifukwa chani uthenga wabwino umasanduka chinthu chokhumudwitsa kwa anthu ambiri In the initial chapters here in the book of Acts, 1 through 3, we've seen a history that the Lord, by His Spirit, directed Luke, the physician, to write, but in it, there is such power, if you will, and wonderment in seeing how the Lord, by pouring out His Spirit, caused so many to hear the gospel. As we saw already in, in Acts 3, there were thousands. Well, in fact, in verse 4 of this chapter that we just read, just the number of men was about 5,000. That- So that means that there were other women and, and perhaps even some younger uh, teens or adults that may have been here, but they're counted by men because men are the, the representative heads of the family. That's the way it used to be. In our society, these things are changing now where a man and a woman are considered to be partners, but in scripture, the man is the head of the household, so that's how we see it written there. But the Lord was blessing. He was causing those to hear that he purposed to save.
pano unyinji wa wanthu umene machapitala amene tawerenga kumbuyoku unaoneka kapena kuoneka kuti udali ndi kukhulupirira uthenga wabwino umene udawutsatira ndithu ndipo unyinji umenewo watchulidwa m'machapitala amenewo kwa kuti anthu adawonjezekera nafika ndithu nambala yayikulu yotere ndipo akamatchula unyinji umenewo nthawi zambiri amatchula unyinji umenewo makuwerenga nthawi zambiri akuzokhala kuti monekerani mawerengedwe a nthawi imeneyoyo sankawerenga mawerengedwe akuwerenga azimayi komanso kapena ana amawerenga potsatira nambala ya azibambo chifukwa azibambo mu nthawi imeneyi amawerengedwa kuti ndiwo amene amakhala atsogoleri a mabanja kotero kuti samawerengera limodzi ndi azimayi akamawerenga amawerengera azibambo kuti ndi amene alipo ndiye mmene mumamva kuti pamene ali anthu zikwi zisanu kawiri kawiri mukhoza kuona kuti akamati zikwi zisanu zimenechi amawerengera ndi kuti adali anthu ama azibambo amene adayimira mabanja awo amene adali posonkhana pa tsiku limene jalo ndi mukhoza kuona kuti machapitala amene atipita kumbuyowa atiwonetsa poyera kuna kuti uthenga wabwino udali ndithu ndi chikoka oti anthu ambiri amene ankadzuka ndi kukhulupirira adakhulupirira uthenga wabwino umene unali kulalikidwa pamene petulo adalalikira nthawi ziwiri zimene adapatsidwa kuti alalikire mwayi wotero But now as we get into chapter four, and I would say throughout the rest of the book of Acts, we are going to see how the gospel of the Lord Jesus Christ, where God is pleased to spread it and and cause it to be preached in the world, there's going to be opposition if it is the true gospel.
tikafika chapter 4 lo chimene tachiyamba panochi koma ndimuzongona kuyambira chapter 4 chimenechi mpaka nakukafika na kumapeto kwa buku limenelili muona momwe uthenga wabwino umene umalalikidwa umakumalirana ndi chotsutsa ngati uthengawo umakhala uthenga adi woti ndi uthenga wa umulungu weniweni umene umachokera m'malemba opatulika uthenga wa umenewo umakumana ndi kutsutsa wakukulu kwambiri kumene umakumana nako ndi anthu otsutsa uh, akalalikira And where does the opposition derive? Well, you can see here in verse 1 of Acts 4. It's among religious leaders. And we may not get much further than verses 1 and 2 today because I want to really take a look at this with you. But it says, As they spake unto the people, the priests and the captains of the, or it says, and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people. And then it says, and preached through Jesus the resurrection from the dead.
tsono kodi kutsutsa kwa anthu kumeneko kapena kuti anthu otsutsa amenewo akamayambira pati amachokera kuti anthu otsutsa amene akupezeka motero mukawerenge ndiyo chapter 4 verse 1 iyo muona kuti pamene muone kuti ati koma mmene adali mkulankhula ndi anthu ansembe ndi mdindo wa kukachisi ndi asaduki anadzako ofulidwa mtima chifukwa adaphunzitsa anthuwo nalalikira mwa yesu kuuka kwakufa I know people today get all excited about what they call the work of God. And I know from here in the United States, there are people dedicating their lives to God and going overseas and, and spending their lives in serving these different mission organizations and preacher schools and all, all this thing done in the name of God. And yet, and it looks good, until you begin to preach, even as it says here, through Jesus, the resurrection from the dead. What that is speaking of is his death. You can't have a resurrection without a death. So to preach Christ and him crucified, and when it says resurrection from the dead, speaking there of the work accomplished, because remember in Romans chapter 4, in verse 25, it says, He was delivered for our offenses and was raised again for our justification. In other words, when He was raised from the dead, justification was accomplished. It was completed. All that's necessary for God to justify sinners was accomplished through the work of Christ. And that is the one point of offense because works religion likes to have a part in it. They like to say, well, yeah, Christ did his part, but we do ours too. And herein is the offense then of the gospel. It has to do with the person of Christ and his work being all of God's salvation to the exclusion of anything in man. That's what gets them upset.
pamakhala ntchito yayikulu ndithu anthu kutengeka kukondwera ngakhale kwawo kwamkwabe kumene akapita amalimba mtima kuna kuti kumeneko akhala ali kufalitsa kutenga monga funerera kena iwo ndithu apita ambiri kumaera kuti ntchito ya mulungu ayipira zaka zochuluka kwambiri atapeka miyoyo yawo kuta kuti akudzipereka kunafikira koma pamene zasitikense pakuita zambiri kwena anthu amene omakaaalalira ichu ntchito imene imakhala yokoma yomveka bwino ndiyosangalatsa koma pamene kufika kwalalikira kutenga ngati mene adalalikira anyama tapetu kumene ambauzune adalalikira kwa anthu amene adawambawo amaphunzitsa anthu kuti alalikira a yesu khristu kuka kwakufa awoti adalalikira zakuwa kufa ndipo adalalikira zakuyesu anafa ndipo anafa uthenga umenewowo umene unalimba chikatikati pa mtima umene anthu amenewa adalalikira posiyolukalo verse 25 pali mawu amene amene kuti amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu nawo itsidwa chifukwa ife okapa yesu khristu kuperekedwa chifukwa cha kupa ife pa iyeyo na na mali zikabisa iwo onse amene iye anapera kukaputsa analalikidwa molingana ndi momwe kunalalikidwa apa mwa yesu khristu amene anaukitsidwapo ndi pamene tenda kutsutsa maibu amene safuta Okay, uh, the sound went down a little bit, but um, thinking you're hearing me okay.
yes i hear you quite well Excellent. All right, so that's what we find. We can expect that if the gospel is preached, where the Lord even enables us in our day, whether it's there in Africa or here in the United States, where the gospel is preached, there's going to be opposition. And when I talk about the gospel being preached, I'm talking about from scripture. Christ is salvation, that God himself, by his grace from eternity, purposed to save sinners and gave them to his son, and he redeemed them and justified them there at Calvary, and he then is all the salvation of his people. That's why people get upset, religious people, because they want something to do with their salvation. They want to have a part in it, but that is not the salvation of God.
uthenga ukalalikidwa umene umanena kuti yesu khristu ndiye chipulumutso uthenga ukalalikidwa kuti yesu khristu ndiye mwini amene ali chipulumutso cha anthu kosa kuthenga wina chifukwa anthu akufuna basi amafuna kuthenga umene ah, amene kuibe yesu khristu pabe ifeyonso mbali yathu tichite kumbali ina iyeyo atenge mbali ina khristu atenge mbali ina e asakhale yekha yesu pamene analalikidwa kuti mbe inu yokuma yesu khristu atenge ndipamene opposition yotsutsana ndi kuthenga umene munaliki imayambira pamene chifukwa pamene pamafuna kuona kuti ino mwana wa yesu yekha yechi ndikwamana kuti yesu yekha koma kuti anthu ena anthu so nawo amatenga kumbali pa chipulumutso sefe pamene popumene pakhala opposition yachi pamene opposition yakuthenga umene kuoneka kulopatulika
Now, what's called Christendom today or Christianity is so far removed from what the scriptures call Christianity. There are many things today being done in the name of the Lord, excuse me, of the Lord Jesus Christ that are not God's work. In fact, this is why we have to be very discerning even in who we associate with because a lot of people today like to call themselves Christian and call it a Christian ministry. And yet the word Christian is, you can see in the word, it begins with the word Christ. It is one who, the word Christ means anointed one. And so to be a Christian is to be an anointed one in Christ. And that is only by God's grace, by His electing, choosing those that He purposed to save. We were anointed in Him in eternity, but also in His death, in His representation there at the cross, like a high priest going in before God in the holiest of holies, bearing the names of the people that the high priest represented on that breastplate. That priest was anointed and that oil flowing down from his head uh, uh, onto the breastplate was the anointing of the people. People like to talk about being anointed today, but it's being in Christ. It's having His blood and righteousness is all of our salvation before God. Nothing more, nothing less. And that's what sounds strange to people's ears today because they profess a Christ, a little C-H-R-I-S-T, and yet it's not the Christ of scripture. So we need to be careful.
pamasiku ngati ano kumafunika kukhala kochenjera kwambiri ili ngakhale kuti kodi anthu amene mumagwirizana nawo kapena kuyanjana nawo mawu a mulungu ni ndani ni ndani chifukwa pali anthu ambiri ko basi pa dziko lapansi amene ah, kugwirizana kumene kumakhalako si yesu khristu amene adalalikidwa mu nthawi ngati imeneyi tikuwerenga panoyi akhoza kumanena anthu ndithu kuti ifeyo ndi akhristu mawu oti akhristu akuchokera amachokera ku mawu oti christ mawu oti christ ndiye kuti dzina lathu la ifeyo limakhala dzina lomwelo limenenso lili la khristu yesu mawu oti khristu wanu ndi wodzozedwa wodzozedwayo utanza kuti ifeyo tili mwa wodzozedwa yemweyo mkati mwake ndipo chipulumutso chathu chili mwa iyeyo pali pali u- u- u- ife ndi yesu kugwirizana kwathunthu siunakamati mkhristu ndi munthu wina khristunso ndi munthu wina iweyo ndiwe mwa khristu yesu iwe ndi mkhristu mwa khristu yesu ndiye chifukwa cha ichi chimene chimapangika choona kuti anthu amene amafuna kukhala mu dziko la chikhristu ah, chimene chili pa dziko lapansi amafuna kutenga chikhristu ngati chipembedzo komanso amachitenga chikhristu chija ngati miyambo kapena kuti kungokhala ngati bungwe chabe kuti ifeyo ndife anthu a chikhristu ndife mpingo wa chikhristu pamene uthenga wabwino wa yesu khristu monga mmene uwu- uwonekera m'malemba umene uwonekera kuna kuti iye anabwera ku dziko lapansi ndipo atabwera ku dziko lapansi anabwera kukafa mowayimirira anthu ake amene iye anabwera kukafera ndi kuwapulumutsa ndi kuwalanditsa ku mkwiyo wa imfa nakhala nawo moyo wosatha ndiye anthu amene amakhulupirira yesu khristu moterowa amatchulanso kwambiri kuna kuti ndi akhristu monga mmene akhoza kunenera koma pali kusiyana kwakukulu ndifaketekemeko kusamalitsa kuti ni ndani amene tiyenera kuyanjana nawo ndipo tiyenera kuyanjana nawo pa zifukwa zoona kuti ali ndi chikhulupiriro chotani So this is where I want us to focus our attention today in verses one and two. Who were these priests? Who is this that calls himself the captain of the temple? And who are these Sadducees that came upon them? See, people like titles. You know that in, in your former religion, Brother James. Everybody has to have a title. Bishop this and apostle that, uh, reverend. The, these are all titles that men, uh, they, they adore and revere. You remember when I was there preaching last time and, and I don't know whether it was Foster or who had all those people sitting up behind me on the platform while I was trying to preach.
Yeah.
You remember the first thing I did was get them to move down with everybody else. We're, we're not there to exalt, Exactly.
exalt men, but to exalt Christ.
Yeah, exactly. Yeah. Uh, uh, wa anthu pa- lero tifuna tikadziwe kuti kodi ni ndani awa amene akuti ansembe nanga ndi ndani awa amene akuti adindo wa mkachisi nanga asaduki ni ndani onsewa amene ali apa atatchulapo awa ansembe amdindo makapteni of the temple kapena kuti masadukisi awa masaduki awawa ndi mataito amene wawa mataitowa ndicho ndiwo chitopatsa amadziwa kuti anthu amakonda mataito kwambiri uh, leronso likamakhala anthu amakonda bishop uh, reverend uh, masowanso kwatchuka kuno kwathu apostle uh, ma, ma, ma, reverend, light reverend kuno kwathu mpaka nafika poti father mamaucheni onsewa maudindo onsewa anthu amakonda kukhala nawo mukumbukira bwino lomwe una kuti ngakhale nthawi imene tidadzabwera ku malawiko kudali tikumbukira kakudali kuja kwa foster kuja kuwaliranji ore atabwera nkalalikira alikuika mipando kutsogolo ya akuluakulu mipando imene yayang'ane kumaso ndi ndachita kupanga choteyo nati mipando yonse imweka kutsogoloyi ichotseni imeneyi anthu onse akhale uko ndiye sitimakhala mkachisi kapena ti mtchalichi kusamala maudindo a anthu chifukwa cha malo amene amakhala mtchalichi mwini wake udindo waukulu umene ulipo na mbuye wathu yesu khristu yekha basi Now, knowing what we know now, in reality, because of Christ and his finished work at Calvary, none of these men and their position should have even had any further significance because the scriptures tell us that when Christ came to this earth and fulfilled all of scripture in his life and death, that means then that as far as these priests were concerned, and as far as even having a captain of the temple, none of that should have continued. All of that should have stopped after Christ raised from the, the dead. But this shows their arrogance. This shows their rebellion and that they continued because what does a priest do? A priest offers sacrifices. After the death of Christ, there was not to be any more sacrifice. There is no other sacrifice than his. And yet these persisted to preserve and continue to propagate their traditions, even though God himself had not approved it. And that's what can be said about religion today. Men preserve their traditions. They continue to do those things that they've been taught in opposition to what the scriptures have to teach concerning Christ and what he accomplished.
anthu awatu maudindo onse amene tinaona apawa padalibe yesu amene adafunikira atapitiriza kukhala m'maudindo amenewa ambo yesu khristu atoka kwa akufa adayendeka maudindo amenewa atatha panalibe chifukwa chona kuti pakhalibe wansembe chifukwa chona wansembe kunali kupereka nsembe zimene yesu khristu adabwerera pa dziko lapansi adali atapereka nsembeyo pa imfa yake ntchito ya mdindo wa mkachisi ndi yesu khristu ndi amene ali mdindo wa mnyumba ya mulungu ntchito ya asaduki ndi mkulu wachipembedzo osema maudindo amenewawa adasungidwabe mogalukira chifukwa kuti anthu awawa sama samafuna kuti a- a- agonje pamaso pa uthenga wabwino ndi mwana wa mulungu ambuye wathu yesu khristu ilili ndiye vuto limene lili mchipembedzo masiku anowa kuti udindo munthu amaudalira kwambiri ndipo amaukonda amaonetsetsa kuti uda- udindo wake uja asautaye angakhale kuti udindowo ah, ah, sikumuyenera komanso kuti nthawi imene alipo udindoyo si nthawi imene anene kokhala pa chiudindo cha mtundu umenewo amepeza kuti alukhabe pa udindo umene nthawi yake sizikugwirizana chifukwa chonena kuti ku- kuma mtima kwa moyo wa munthu kumafuna abe kuti kuzimtengera ulemu pa maudindo a makachisi osiyanasiyana ndi momwe mukuonera apapo kuti padali anthu a maudindo ngati awa yesu khristu atoka kwale kwa akufa Now, before we are too hard on religion and on these men, let's remember the pit from which God, by His grace, has drawn us. Because I say to my shame that in former religion, even what was called Christianity, so I thought at the time, I'd made my profession of Christ, yet I was caught up with the same thing of titles and positions and honor from men and did not seek the honor of God, could not because Christ was yet hidden from me. I had a profession of a Christ, but in my darkened mind and estate, I didn't know the Christ. There's a difference. It takes the Spirit to reveal Him.
tisanafikayo kuti tizame kwambiri powafufuza anthu akuluakulu amenewa tiyenekanso makumbukira kumene ifeyo tikuchokera angakhale ineyo pa nthawi imene ndali isanafikire uthenga wabwino umene tikulalikira pano ndidali nawonso ndithu kukonda udindo udali pamkwangu udakhazikika ndikumaona kuti udindo umenewo unalemekezeka koma chimene chimapangika chona kuti pamene udindo uja umakupatsa ulemu umakhala munthu amene kuti yesu khristu amene umamupembedza uja amakhala yesu khristu wamng'ono pa moyo wako chifukwa choti uli- udindo kuti umakhala kuti ukukula mphamvu zako zikukula kupezeka kwa iwe pa zinthu za mulungu kumakhala kwakukulu yesu khristu uja amakhala ngati akuchepa iweyo kukulabe mpaka na pamene unaona kuti wabwera vumbulutso lakuona khristu wammalemba ndi pamene pamakhala kusiyana kuona kuti yesu khristu ndi amene akakule iweyo zichepa ndiye pamene pamafikapo poti ukakhale udindo wako umene uda umapezeka umakula uja umakupatsa mphamvu ndi nzeru uja udindo ujanso umakhala ngati kusungunuka ndiye zimene zimapangika ndi zimenezozo ndi pa nthawi imene uli ukupembedza yesu wamng'ono kwambiri iweyo umakhala ukukula mchipembedzo udindo wako umakhala ukukula kwambiri ndiye kuti yesu uja amakhala akuchepabe chifukwa madisishoni onse amene umayenera kuwa- kuwachita iweyo amatengedwa ndi iwe malo moti mumusiramboyo pamene akudziwa kuti yesu khristu wammalemba amene adabwera ku dziko lapansi pano mulungu wamoyo ndi moyo udindo wako wa iwe umakhala wakuchepa chifukwa iye amakhala akukula mu chilichonse chimene chimachitwa kulambira Mulungu.
Today we have these groups that want to get back to the apostolic church. They want to have the same thing today, they say, as back in the first century. They want God to bless, so they, they put that title on their church, the apostolic church. Well, I'll tell you, the apostolic church stands in opposition to all works religion. The church of the Lord Jesus Christ is founded on Him alone and on the message of the apostles. And so many today that take that title do so wrongly because it doesn't in any way resemble what the apostolic church was like. The apostolic church was one that was persecuted. The apostolic church was one that stood against man's religion, so-called free will religion, works religion. There's a divide, even as we read here in Acts 4 and verse 1. There were these faithful servants of the Lord, his apostles, that spake to the people. That's what we do. We're not interested in trying to convert religious leaders, but speak to the people, those, those that the Lord brings. But there's going to be opposition from religious people, whatever title you give them, pastor, bishop, priest, captain, whatever denomination. There were Sadducees, there were Pharisees, there were Epicureans, there were philosophers. Those are all man-made titles. But there's a divide, even as you see here in verse, verse one, the people versus these. And they, no, in verse two, being grieved that they taught the people. You know, the, the, the persecution of our Lord Jesus Christ and his crucifixion. It wasn't plotted in the streets. It was plotted in the synagogues, that those places where people met for worship. And it's the same today. You'll find it there that the greatest opposition is going to come from religious organizations, from missionary organizations, from established religion. And the Lord has so purposed.
ndiye panafika nthawi imene kunabwerawa timati maapostolic maapostolic adafuna kuti akhazikitse mipingo yawo auti pa chiphunzitso ndi uthenga wa atumwi ndiye amatenga uthenga umene uja kumene kuti chalichi chawo chidakhazika pa chiphunzitso cha atumwi koma pamene pali mfundo mpona kuti uthenga wabwino kapena kuti mpingo sumakhazika pamwe chiphunzitso cha atumwi yani mpingo wa atumwi wa- wa- wa- woona udakhazika pa mbuye wathu yesu khristu ndi uthenga wa ndi uthenga wabwino umene atumwi adalalikira osakhala kuti mpingo ukhazikike pa atumwi iyayi mpingo unamangika pa yesu khristu ndi akuye adauti ndizamanga mpingo wanga koma uthenga umene umalalikidwa umatengera umene atumwi adalalikira ndiye sizimakhala zomveka kuna kuti kunene kuti apostolic church kapena kuti mpingo wa atumwi umene udadalira pa maziko a atumwi ndi chiphunzitso chawo ayi chimene chimapangika chona kuti mukamvetse kuno bwino atumwi awa amene anati kulalikira analalikira uthenga wabwino umene umatsutsana ndi chipembedzo cha kufuna kwa vanthu chimene chimadalira ntchito ndipwake anthu amenewa kuti timuwaone akuti mmene wadali mkulankhula ndi vanthu iwowa atumwi tsopano atumwi wa ambuye wathu yesu khristu pamene adali mkulankhula ndi vanthu amalankhula nawo zoti chani pamene amalankhula ndi vanthu zachipso zokhonzitsa iwowo za yesu khristu ndi kuuka kwake kwa akufa asaduki kapena kuti asaduki alembi ndi ansembe ndi audindo anafika nawamanga maudindo onse amene wamukayang'ana inuyo muona kuti ndi maudindo amene anabweramo kunyada ansembe ndi adindo komanso ndi asaduki amene anabwera mofuna kuti atsutsane ndi uthenga wabwino umene anthu amene amalalikira adali pa maziko ambuye yesu khristu wokhudzana ndi kuuka kwake kwa akufa anali mkulalikira ndiye atafalitsa uthenga umene ujayo anapsa nawo mtima nawagamukira kuti awamange uthenga umenewu kapena likhetho la anthu amene wawa ndi limene mukuliona pa vesi 1 ndi vesi 2 ya buku limeneli la machitidwe kusiyana kumene kulipo kwakuti pali anthu audindo amene akulimbana ndi anthu amene akufalitsa uthenga wabwino umene uli m'malemba oyera But what we face today, our Lord himself endured. If you look in John chapter 5, because this, the gospel is opposed by self-righteous religionists. But the thing is, we're all self-righteous by nature. That's our sin that condemns us. We think that there's some good in us until it pleases God to reveal Christ in us. Such was our profession. So we can't just blame the leaders with- that leaders have people that follow them because they're of like mind. And the reason these big organizations are so popular is because the preachers are saying things that the people like to hear. They like to be flattered. People like to be told they're somebody. They like to be told that their work counts or matters before a holy God, but it doesn't. See, therein is the offense because the only work that God the Father ever has approved and accepted is that of his son, the Lord Jesus Christ. Period.
anthu amene tikuwaona apa tikhoza waverenga bwino kuchera kukula yohane chapter 5 chifukwa kutsulutsana kumene aku- ali nako apapo ndi komwe kumachokera mkati mwa munthu wina aliyense kuti mmene amaganizira amaganiza kuti mwa wina aliyense pali chiganizidwe china chake chimene amaganiza kuti mwa iyeyo uyu winoko ulimo ndithu sikuti pali munthu amene angati chonse chamkati mwanga nchoyipa ayi mwa iyeyo tamaona kuti aineyo ndili ndi ubwinoko mwa ineyo ndithu ndiye imene imatchera kuti self righteous kudziona wekha kuti ndidae ine wabwinoko zindifanana ndi mwina ndimonga mmene atama samachifuza kuna kuti pali bwino liwonse kuliatu ngakhale kali matu onse kulapika kopalibe chimene chonse bwino amene kupezeka pa ifeyo kupapezeka kukamu amene mulungu wanoverera kudakulitsa
I dare say, Brother James, that those who have separated themselves from you there in Malawi, ever since the Lord has taught you the gospel, they have gone back to their former religion. They came out for a while, they listened, they observed, but when they realized that this is not a message that exalts man and man's works or will, they went back. They never did hear. That's why they went back. They never were the Lord's. And unless Yeah.
Christ has redeemed them, they'll live and die in their religion, even calling it Christianity or whatever you want to, but it's still a condemnation. It's a blindness unless the Lord is pleased to grant eyes to see.
nsanzikira anthu onse amene munakhala nawo atasuzumira ndikumva chiphunziro chikubwere kumapita sikuti adangopita kukakhala osapemphera adakajoyina machalichi amene akupemphera kumene amapita kuja chifukwa yake kukhoza kutsimikiza kuda kuti ndeuti atatata apfa anaona kuti ayi nayo izizi zingazithe koma zimene ingazithe zimene mazimo ndi amapita kumeneko tsono nsanzikira ndina kuti amene onse mukakhala inu mukayakana simunganenule pena kuti adali adali nkhosa nthawi inake adali amulungu ana amulungu tenake te anachokapo kupita kumeneko hayi sanakhalepo akanakhala kuti adali ana amulungu akanakhala alipo mpakana omwe akhalira koma ngati anafika pona anasamuka kupita ukachona zipembedzo zina ndekuti anazipembedzo zimenezozo sadali amodzi achi- achi- achikhulupiriro Now, in John 5, where I asked you to turn a little while ago, beginning with verse 38, we see our Lord condemning such as these. They, they were honored among men. And I know even today, people will say, Oh, but you better be careful. You can't talk about that man that way because he's a man of God. Well, I'll tell you what, if he's not preaching the Christ of Scripture, he is not a man of God and he is to be renounced. You see?
Mhm. verse 38 ndikuuza chapter cha yohane chapter 5 ndikutsikulirinja uh, mukhoza kuona mmene ambuye yesu atala kulati pamenepo ali pamene kuti mkamvukakula mawu akazina ayayi malapitsa kuchaiiaaaaiichani ngati musalalikira uthenga wa- wa uchikuzo umene uli m'malemba pamene salinso kumaukugani sikuti wakugani salalikira uthenga verse 38 You see, these Wakulire that, mawu ake these that Christ is addressing here are opposing him and his authority. In verse 23, Christ already said that all men should honor the Son even as they honor the Father. A lot of people today call God their Father who do not honor the Son, and therein they prove that they are still unregenerate. Because Christ said there in verse 23, He that honoreth not the Son honoreth not the Father which has sent him. There's no way that any would call God their Father who do not believe in, rest in, trust in the Christ of Scripture as the Son of God.
amenewa mukayaona kuti ndi gulu limene limatsutsa kwambiri yesu khristu amene ali mkopa mdima apesulete ndi la chapter 5 onse alemekeze mwana monga alemekeza atate kuti onse anthu amene amakonda mulungu amene amanena kuti amufuko ayenera kulemekeza mwana monga amalemekeza atate pakuti osalemekeza mwana salemekeza atate amene iye alemekeza iye ye aonde amene asakuzana kuti amatama yesu basalemekeza yesu ko salemekeza yesu salemekeza sa You see the honor that Christ speaks of himself in verse 26 and 27. This, this is the Christ of scripture, sovereign in all things. For as the Father hath life in himself, verse 26, John 5, so he, the Father, hath given to the Son to have life in himself. In other words, as the Father is, so is the Son. And look at here, given him authority to execute judgment also because he is the son of man. See, as they looked on that man in the flesh, they said, how can he be God? See, that's, that there is an offense to many. And yet God became flesh in his son and it was necessary because God can't die. It took a man to die, but man by himself cannot satisfy God. So the God man, the whole mystery of godliness is vital to the salvation of scripture, who he is and what he accomplished when he came. All of that's to his glory and honor alone.
mukafika verse 26 27 muona mmene yesu khristu ali muona kuti ali ndi ulemerero wonse ndi ulemu wonse ndi chilichonse monga atate verse 26 pakuti monga atate ali ndi moyo mwa iye yekha momwemonso adapatsa kwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha mwaona kuti palibe chimene iye akunena kuti ah, chikumpanga kukhala wamng'ono koma kuti muli is the sovereign ndi wamphamvu ndithu ndi wa- ndi wa chilichonse chimene mulungu ali yesu ali chomwecho verse 27 mwaimva ndipo adamupatsa iye mphamvu yakuchita mlandu pakuti ali mwana wa munthu kutanthauza kuda kuti iye adampatsa ulamuliro ndi mulungu ndipo ndi ali ndi mphamvu pamene iwo anthu awawa amanena kuti iwonena kwa inu ndiwe mwana wa mulungu chifukwa anthu awawa tikuti asaduki awa ndi alevi awa ndi amene acha amanena kuti kwacho mati umanena kuti ndiwe mwana wa mulungu mesewe timakudziwa chifake chanu madzifanizira wekha kuti ndiwe mwana wa mulungu chifukwa cha ichi anthu amene amamutsutsa iye ndi kusagwirizana naye yesu khristu akuwauza kuti ineyo ndi atate ndi mmene atate alili momwemonso ine ndiye ndiye chifukwa chosamkhulupirira ndi kuvomereza ichi adali anthu amene adatsutsa yesu namtsutsabe mpaka na kusamumvetsa kufika na mpaka na pamene tikuwerenga lero The first thing that I listened for, and again, you, God has to give you ears to hear. Before I did not have this discernment because I, I didn't have the spirit in me. But now, as the Lord has taught me, when someone comes in the name of Christ, it could be a preacher, it could be a witness somewhere, someone you encounter in the marketplace, but and they begin to speak of Christ, I listen to see if the Christ of whom they speak resembles in any way the Christ of Scripture. It's it's like you, brother James. There are a lot of people in the world called James, and so if someone comes to me and says, "Do you know James from Malawi?" Well, you got my ears. I said, "Well, I know a James in Malawi, but uh, why do you ask?" And they tell me that this James in Malawi is running for government. He's a public official and he's corrupt and yet he continues to be reelected every year in that position. I'm thinking, okay, that's not the James that I know because the James I know is a family man. He preaches the gospel. The Lord separated him out and he's not involved in politics. So that's what we have to do. When people come speaking of Christ, well, let, let me listen and see if he's speaking of the Christ. Because there is a Christ who is a little Jesus in men's hands, and he's like a politician. He's running around uh, trying to get elected. He's trying to get people to follow him, and alas, they don't, and so he gets mad and has to cast them into hell. That's the Jesus of religion, but that's not the Christ of the Bible.
yeah yeah chifakire ndi makhalatizi ake chete kalekale zi- zi- zimativuta kuti munthu akabwera ndikamamva akulankhula kusiyana ndi mmene ndimakhala masiku ano ndikamamva munthu akulankhula kaya amati ndimlaliki kaya munthu wopemphera kuti akamalankhula za yesu khristu ndimamba ndamvetsera ndimvetsere kuti ndimve kuti akukamba yesu wake kuti ndiyamba ndamvetsera bwino ndikamva amene akulankhulira ngati yesu amene akulankhulidwayo akufanana ndi amene amawerengedwa ndi ku- amene adalembedwa m'baibulo ndiye pamene ndikhoza kuona kuti wo ndimvetsere zimene akulankhulaza koma nthawi zambiri ngati munthu akulankhula sizimachitanso dziwo kuti akulankhula za yesu amene sali m'baibulo zili chimodzimodzi chotenga chitsanzo kuti mudziwe kuti ndingokamba za anthu amwina katako ndibwera kuno kwa america nozano mukumudziwa james wakumalawi ndiye ndikhoza kuona kuti yeye ndikudziwa za james wakumalawi koma james amene ngunaya ndiye uti ndiye andiwuza kuti iyi james amene amakhala ku malawi pali panopa ndi wandale pali panopa anasankhidwa ndi akufuna asankhidwenso ndipo amapanga zakatangale kumeneko amabadalama za mboma kumapanga chani nthawi yomweyo umene ndikumva ulankhula cho chitoti james amene ukunena iyi- ukunenayo si amene ndimamudziwa ineyo amene ndikumudziwa ineyo si wa katangale amene ndikumudziwa ineyo si kuti ndi wandale amene ndikumudziwa ineyo ndali mabanja ake amalalikira uthenga wabwino ndiye james amene ndikumudziwa ndenda kula james wena kumalawi amene ukunena apapo awo ndiye nkhani yake sikufuna ndipeza amene womweya mchimodzimodzinso mmene ndiwe ndine lotingamvetsere anthu akamalankhula za yesu pali anthu amene amabwera ndipo ifeyo makaluza za yesu ndiye kumamva waikona kuti yesu akamena kufayo ndi yesu wamng'ono kwambiri amene amakha ku- kufunafuna kuti anthu amkhulupirire osafuna kukhulupirira akhale amakhala kuyenda mo- yesu chawovutika uja yesu uja amene ali kugogoda mtima la munthu u- kuti munthu aka- aka- akatsegula alowa akapatotsegula salowa yesu aka amene ujayo ndiye umangoona wekuna kuti ayesu yuyu ayi yesu amene ali mmalemba akamalankhulidwa umatha kudziona kuti muli khristu wa mmalemba muli yesu amnake keneyo akulankhula bwino mchizungu amati a, a, a, a, a, a, a christ a christ is small c h i r i s ndiye kuti ye- khristu wa mng'ono koma the christ amene ali mmalemba amene ali ndi mwana weniweni wa mulungu amene akulankhula kuti atate ndi mwana ana amodzi ameneyoyo ndi wina ndipo ali ndi kumkulu ali ndi mbali ina yayikulu yoopsa imene safanana ndi yesu amene anthu amangana amulankhulankhula ndi kumamulengezelengeza ngati wapemphapempha a yesu akesa ameneyo yani
I will tell you that the message that we have to preach is so distinct and so different from what people in so-called Christian congregations today are hearing God in the flesh and they would ask him by what authority he preached what he did or he did what he did. By what authority? Can you imagine? What rebellion to so question the God of the universe made flesh. And yet that shows just how depraved and blind they were. But people are going to ask the same thing of you, Brother James. They asked that of me. By what authority do you preach this message? Where did you learn this? Who sent you? They, they, they want to have, they want to see some certificate somewhere. I, I- what, what school? What, what denomination? What organization? And when you tell them yes I represent Christ alone. You're going to find the same sort of opposition.
Mm. pali ndithu anthu amene amakana dabwa dabwa chimene machilalikira uthenga wabwino umene timalalikira feyo kusiyana kwambiri ndi uthenga umene pena paliponse amene akulalikira amalalikira ndipo ndiwosiyana uthenga umene timawulalikira ndiwosiyana munthu akabwera amaumva wosiyana chifukwa suli chimodzimodzi ndi umene umalalikidwa mu zipembedzo zina zonse n'chifukwa chakenso zotsutsa zimene timakumana nazo zimakhala zofanana mukhoza kukumana ndi zotsutsa kumeneko mukhoza kukumana ndi zotsutsa efeso kuno chimodzi chifukwa mukamalalikira mumalalikira umene ena amaawo ndipo akhoza kufunsana munaphunzira kuti zimenezi tana amene anu- inu mnazitenga mnaziyambalira zimenezi mnaziphunzira motani nanga masatifiketi wanu inuyo ah, muda- amene mudapanga maphunziro a baibulo mudatanga kuti maphunziro wanu akuzafunafuna zimenezo amafuna kuti pakhale china chake chimene chinakupasani inuyo ndakana kutumani ndani yankho limene ndikhoza kuwuzani lachi- lachimvekere ndinakuti mukhoza kuyankha yankho limene likuona kuti ineyo ndine woyimirira uthenga wabwino wa mbuye wathu yesu khristu asi ndiwo uthenga amene ndimayimira eneyo ndiye munthu asakufunsireza ku hedikotazi kapena sukulu imene mdaphunzira kapena kumene mdazichotsa zinthu izi koma kuti ndinu mlaliki amene mukuyimira uthenga wabwino wa yesu khristu They accused our Lord of being outside of, of religion, and he was. But in verse 37 of John 5, he wasn't alone. He said, the Father himself, which has sent me, hath borne witness of me. And then he says to them, ye have neither heard his voice at any time nor seen his shape. Now imagine our Lord is saying this to people who profess to, and they profess to know God and, and do it with arrogance, but they don't know God if they don't know his son, if the son has not yet been pleased to reveal himself in them. They're just as blind, ignorant, and, and dumb as any idolater in the world.
anthu amafuna atadziwa monga adamufunsa ambuye yesu khristu kuti inuyo muchokera kuti nanga zimene mmalalikirazi mudazitenga kuti ambuye yesu adayankha mosavuta vesi 37 ati ndipo adati atate wonditumayo iyeyu wandichi- wandichi- wandichitira ine umboni simunamva mawu ache konse kapena maonekedwe ache simunawaona kuti ngati mukudabwa kuti zimene ndikulalikira ineyo inuyo simunazimveko ndipo simukuzidziwa ndiye mufuna mudziwe ndazitenga kuti kapena hedikota zimene tidaphunzira ine mwa mulungu ndi yakuti mufuna mutadziwa ere atate wakumwamba ndi amene ali mboni ya uthenga umene ndimalalikira ine yekhayo atate wakumwamba amene ndipo chifukwa zikuona kuti pa dziko lapansi pano iwowa awawa afarisi ndi asaduki amanakula amadziwa mulungu koma mulungu amene amatamakudziwani mulungu yemweyo adatuma yesu khristu kulankhula mawu a mulungu pa dziko lapansi asaduki omwewo mawu a mulungu amene amalankhula yesu khristu a mulungu amene iwo amati amamudziwa amamtumikirawo samadziwa ndiye iwowa mulungu amene anandituma ine mawu amene kulankhula adatuma ndine inuyo amene mmati mmamudziwa mulungu koma mulungu woti amene ndipatsa ine ndiye kuti anthu akakhamata amadziwa mulungu samamudziwa mulungu chifukwa akanakhala amamudziwa mulungu mawu a mulungu amene yesu khristu amalankhula iwowa asadukiwa ndi afarisi akadamva ndi kuwazindikira mawu How many people today are like these religious leaders in Christ today in verse 37 who say they've heard God's voice? They even say that they saw him in a vision. And yet God has purposed only one way to reveal himself. God is spirit. You can't see him with natural eyes. But the only way that God has ever revealed himself is in the person of his son. And it's not a physical image. It's by his spirit revealing him in the heart. And that's why the Lord says here in verse 37, ye have neither heard his voice at any time nor seen his shape. Anything you say you heard and you saw that is not in line with Christ as he's set forth here in the scripture is a delusion. It's a, it's a figment of men's imagination. They're deluded in their blindness.
ali anthu angati ndilo masuwana amene amene kuti ii ndaona masompenya ii ndalandira vumbulutso lakuti lakuti ndi anthu angati masuwana amene kuti ii ambuye anaonekera kwa ineyo mmaonekedwe osanasiyana ndi ambiripi koma ambuye yesu amauza anthu awawa afarisi ndi asaduki akunena kuti pepesi ya 37 mulungu wondichitira ineyo mboniyo iyeyo wandichitira ine umboni simudamva simunamva mawu ache konse kapena maonekedwe ake simunaone ngakhale mmana kuti mudamva mawu mudamva mawu ndamva mawu ndamva mawu simunamve bwino mawu wawo komanso kwamati anaonekera kwa ine naona ambuye naona mwakuti simunaone inuyo iyani mulungu waonekera kwa ine umene simunaona zonse zimene mmanena kuti mmaziona mmazimva zimene mmauza anthuzo kuti mwaona mavumbulutso mwamva mawu mwamva mawu mwamva adali malingaliro a mu mtima mwanu mukanakhala kuti mudaona iye mukanakhala kuti mudamuzindikira iye mukanazindikira ineyo chifukwa kuonekera kwa mulungu kwa inuyo ndineyo ngati ine ndadisika mwa inuyo kuti musandidziwe ndiye kuti simunandidziwe kuti simunamudziwe ndiye kuti simunamve mawu ochokeranso kwa mulungu yani fambeni munthu angamve mawu ochokera kwa mulungu koma yesu sanamuonekere ndiye kuti ndi mawu ochokera kwa mulungu amene angaonekere kwa munthu amene yesu sanamuonekere ndiye kuti zimene amazionazo zikubwerubwe zake za iyeyo ndi maloto chabe ndi mtafala chabe ndi zithunzithunzi zimene iye amangozilocha mu mtima mwake ndikumati ah ndinaona ambuye ndinamva mawu a mulungu ndinalandira kumbulutswa zimenezo za umunthu chabe Now again, before we get too boastful ourselves, Brother James, and I'm, I'm including myself, think about how many meetings in the name of God that we have been involved with in former religion where somebody has stood up or maybe we have even and said, well, the Lord spoke to me or Ah, God led me and caused me to do such and such. And we, we prophesied, if you will, we, we spoke on behalf of God and yet knew not his son. We're, we're blasphemers. That's why Paul said it, I, who was a blasphemer because we were lying on God. Now, were we sincere? Yes, but we were sincerely wrong until it pleased God to reveal Yeah.
Christ in us. That's why this is so vital. That's why now it matters. We don't just accept that someone says, well, I'm here today to deliver a message to you from God. And let me speak to you about God. And yet everything that comes out of their mouth is contrary to the glory of Christ. We, we ought to run out of such meetings. We ought to block our ears and run. That we can't endure such things because it has to do with the honor of Christ.
Mine- ma- ma- mi- misonkhano ingati imene tinakhalako inu ndine imene timamva anthu akunena komanso muna kumva anthu okhaya ayi pamene misonkhano ingati imene tinakhalamo ife yemwe tidafika paja poyimirira ntheme timamva kulankhula kuti ndamva amene ndabwera pano amene mulungu wayika da- wayika pa moyo wanga amene ndalandira chokera kwa mulungu kuti ndikuwuzeni ndiye kuti akuti koma chonsecho ngati mwa mtima mwako monse ukudziwa kuna kuti simawu amene achokeranso kwa mulungu ayi Mawu amene iweyo walankhula panthawi imene walankhulayo ndi kangati kamtundu umene kamene zonse zachitika timamvanso anthu kutawuima kumvera kuchakhala pansi abale yangu kuti pakutengera kwabasa kuti kulalikireni kupedzera kuti paja kutendeke mawami zonse marakutomire ngopere iyeyo kapala mapiganiso akudali kwa mwana fama wotu amwanti aisina zako mapangani kwani kumakusai kumanenera ndikunenera ndikunenera chakuti eh, ndifurati chakunenera kumene kunenako kumakhala ngati iweyo aku kuti mukupatsa mawuti koma uli uri iwe mwini zochokera kumtima mwako kumene kumene iweyo kulamula zimene mulungu anena pamene munthu sadanene mono wa
See in verse 38 of John 5, you know, these, these have the word. This is like a man standing up there and says, turn in your Bible to such and such a passage. They hold the word in their hands. Remember Christ is talking to the scribes and the Pharisees here and the Sadducees that meticulously, carefully translated or made copies of the word. They didn't have printing presses back then. So even there, in their ignorance, God was so directing that the copies of the word that they made were exact. That's why we have the word today, the translation. But look what he says in verse 38. Ye have not his word abiding in you. There's a lot of people today that have memorized the Bible and can quote it but they don't have God's word in them because if you want to, next to that word, His word in your Bible, you can put Christ. Who is God's word? It is Christ. What is this written word about? It's Christ. It's His story. And there's the problem. They have the word in their hand. They have the word in their mind. They have the word on their lips, but they have not this word abiding in them because it says, for whom he has sent, him ye believe not. You don't even believe, you say you believe the Bible's God's word, but you don't believe the God of the Bible. You don't believe his testimony that he's given of his son. If you did, you'd bow to him, but you don't. You continue to uphold your traditions.
yekambali verse 38 pamene akuwavula akuwavulaatatu pamene aku- aku- adali tichiti mawu akamenewa ayuda amenewa adayenda umaamuru pamoyo wawo amene adapatsidwa ndipo mawu a mulungu amene adali pa iwo ngati kuti chida chachikulu pamoyo wawo Ah, sikulamba yani ipiyo ndakhala kupita kuti padziwa pasika mabaibulo amene nawo anamukamutsa chifukwa chathu yesu akulaphula kuti ndipo mulibe mawu ache okhala mwa inu chifukwa kuti amene iyeyo anafuma inuyo mawu kuli nawo mabaibulo ah, malemba kuli nawo amene kuli nawo koma mwa inuyo mulibe mawu wanakusiyana wanu akuti inuyo mwa inuyo mulibe mawu koma kuli ndi mawu amene kuli nawo malemba koma mkati mwanu mwa inuyo mawu mawu ndi chani mawu ndi yesu khristu mawu ukamati ndiye mawu ye mawu ena mwa mafunso limene lolo la verse 38 akhoza kutambira kuzinga kuti mwa inuyo mulibe khristu yesu amene ndiye mawu ako chifukwa chake pamene mukukhalapo amene mulungu wakumwamba anamuzinga kwa inuyo inu singathere mukhulupirira ameneyo chifukwa chikuyenera kuti inuyo mwa inuyo ineso ye kukhala ndi mawu a mulungu chinthu china unaso kufuna kuti ndikukhulupirira kuti baibulo ndi mawu a mulungu koma ukukozanso kutanthauza kuna kuti sindikhulupirira kuti wa baibulo ndi amene ali mweya kakona kumakhulupirira kuti baibulo mawu a mulungu osana baibulo koma samakhulupirira mulungu wa baibulo ayi kwamakhulupirira baibulo ndiye pamene chikhristu chinakhazika kwambiri ndikukhulupirira kuti baibulo ndi mawu ndipo muli mawu a mulungu ndipo nkumapita kumawamva kumawerenga koma samakhulupirira mulungu ati So again here, we're looking at the offense of the gospel. These very same in Acts 4 that came and laid hands on the apostles to, to put them in prison because they were grieved that they taught the people and preached the Lord Jesus Christ. These same were the ones who opposed Christ when he was on the earth. And they're the same that oppose us today. And yet our confidence is that, as Christ said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
ndiye pano pali chotsutsa cha uthenga wabwino chimene tikuchiwerenga mkulu machito chapter 4 chimene tikuchiona pano ndi anthu awa adindwa akhristu asaduki amene akuzunza uthenga umene umalalikidwa pamene yesu khristu mwini wake analafula mawu kuti ndidzamanga mpingo wanga ndipo makomo akuifa sadzakumanga sadzakulanga mpingo umenewo ndiye uthenga umene umalalikidwa pamene iwo anazunzana nawo ndipo adabwera nawathira manja kuamanga anthu amene amalalikira uthenga wa yesu khristu amene iwo adafunika atamufunira adafunika atamudziwa You see in verse 39, they were zealous for their work. This, th- and this is what confounds people because these people in religion are zealous. They're out going door to door. They're handing out Bibles. They're, they're feeding the hungry. They're trying to heal the sick. They're doing all these things. And yet the Lord says, search the scriptures. Now, now that we're to do. I thank God wherever the word is read because God uses his word. But he says, in them you think you have eternal life. He- He's speaking about those that today carry a Bible and they think that they have eternal life because they've got a Bible or they read the scriptures. But he says what? They are they which testify of me. If there's one thing that I would want people to say of me and my preaching, it would be that every time he opens the word and reads the scriptures and opens his mouth to preach, he's pointing needy sinners to the Lord Jesus Christ. That's my prayer. It's not about me. It's not about history, Bible history, uh, culture, customs, all these prophecies, end times, witnessing, uh, morals, all these things you hear pre- it's about the Lord Jesus Christ. He's the Word.
taona ni mvesi yake ya 39 akwauza anthu amenewo amene ndithu adali ndi anthu achangu ndi anthu okhazikika ndi anthu amene ali serious ndi anthu amene ali ndi chidwi amayenda khomo ndi khomo amapita mtauni ndi tauni kudyetsa anthu osauka mwinanso kuyitanditsa misonkhano kuchiritsa anthu odwala kupanga mauneneri osiyanasiyana ndithu a- samakhala anthu achete iyayi ndi anthu oti maamulungu akuagwiritsa ntchito pena paliponse koma yesu akualamvula mawuyawo pa vesi ya 39 musanthula m'malemba poyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha ndipo akutichitira ine umboni ndi iwowo omwewo ntchito imene mukugwira ndi yayikulu kwambiri ntchito imene mukuchita ndi yayikulu mumasanthula mavesi mumasanthula mawu ndipo mumapanga zimenezozo poona kuti mmene momo moyo munawutha munawupeza koma malemba awo amachita nomwe ndipo malemba awo amandipangitsa nomwe ineyo palibe china chilichonse imene ndimachifuna nditachiyembekezera kuchiona ndi kuchichita osakhala anthu akalalike kanthu kena kalikonse palibe kanthu kena kapena ndikofuna akalalikire kapena kokhudza munthu kapena chani kapena mbiri ya dziko mbiri ya baibulo mbiri ya chipembedzo mbiri ya chikhristu zina chilichonse kapena ngakhale munthu akudali kulima uneneri kaya amakhala wotani kaya kulima chikitsola kuli zotani koma chilichonse chimene chilipocho ngati sichili chinthu chimene chikulosera wochimwa wa khristu yesu zimenezo ndi thambo ndipo ndi chipulumutso china chilichonse uthenga wabwino ndi kulozeredwa kwa munthu wochimwa wa yesu khristu yekha amene ali chipulumutso yekha chokha kwa munthu wochimwayo pakhapo ndi pamene pagona ndi chipulumutso china chilichonsecho ayi Now here in verse 40, it gets to the heart of the matter. Why is it that men and women do not believe on the Christ of Scripture? It says, you will not come to me that you might have life. Why won't they come to him that they might have life? Because they think they already have life. How many times when you preach the gospel, someone's ears perk up and what do they do? They run back to their former profession, their false profession. They say, well, I truly believe I became a child of God back there when I was six or seven years old and I made my decision. So I'm good. They, they run for refuge to their profession and will not come to Christ. I'll tell you, if the Lord ever reveals Christ in you, you will renounce everything as dead works in that former religion. Like Paul said, that he considered it all as dung. That means cow manure. That's how he defines his works religion. Go out there and find some cow manure and put your nose in it. That's what he calls it. Works religion. For what? The excellency of the knowledge of the Lord Jesus Christ. And that's where I stand. And, and that's where you stand. If the Lord's taught you, you can't go back. All that back there is just vomit.
nesifonde akuti ndipo mpafunsafunso limene li pamenepa chifukwa chani nthambi tisafuna kudza kwa yesu akuyankha pana kuti ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukhale nawo moyo simufuna kuti mudze kwa ine kuti mukhale nawo moyo ngakhale mutalalikira uthenga wabwino chimachitedi chayo mutatha kulalikira uthenga wabwino mwakulalikira bwino lomwe koma mudzapeza kuti atatha anthu kuumva uthenga wabwino uja amanyamuka ndi kubwera mu chipembedzo chawo amanyamuka ndi kuyambanso ntchito za mu chipembedzo chawo chomwe chiti pamene munthu amene wakhulupirira uthenga wabwino akaumva uthenga wabwino amataya chilichonse chimene chida- chida- adachidziwa iye ku chipembedzo cha ntchito monga paulo alankhula kuti zonse zimene zidandipindulire leyo kale ndinasiya sasapanzano zonunkha zinthu zokuti ndikamazi ndikamadutsa konso ndimagwira pamphunopo chifukwa kuti zinthu zonse zikununkha ndikamadutsa malo amenewo ndimagwira pamphuno chifukwa zimafika kwa ine koma zinthu zakidali zanga zomwezo zimene ine ndinazikonda zimene ine zinandipindulira koma ndikamadutsa kolero lambira nthawi imene mulungu adatsekula maso anga ndi kuona chipulumutso chimene chinalankhulidwa ndi yesu ndi kuchitidwa ndi iye m'buku lopatulika ndikamaziona zimene ine ndinazikhuthula zija ndimadutsa malo omwewo nditagwira pamphuno chifukwa zimakhala zikununkha ndichizindikiro choyambira chodziwitsa kuna kuti pagona kusiyana kwakukulu pakati pa ntchito zakuthupi zimene udazi- udazigwira mchipembedzo chakale kuyerekeza ndi mmene wagwira chipulumutso chimene khristu wavumbuluka pa iweyo pa moyo wako Now here in verse 40, as, as I said, it cuts to the heart of the matter because what is the message that is being preached today in the name of Christ? It's man's free will. They're being told, people are being told, you will, you can if you will. If you will, you can.
Yeah.
He, Christ said, you will not. That's the state of man in his rebellion. In fact, in John 6, in verse 44, again, he makes it clear, no man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up the last day. Right there's a line of distinction between Line of the distinction, Jesus, yes.
little J E S U S, that's being preached that you can if you will, you will if you can, And- versus what Christ says, no, you can't. You won't Mhm.
unless it be given you of the Father. You want to get people mad. Tell them they can't.
yes Mm. pamene pamene pakuona kiyi ya uthenga wabwino pa vesi 40 yawo vesi 40 pamene mukuona uthenga umene anthu ambiri akundika nawo pa dziko lapansi koma mukayang'ana vesi 40 ati ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mungakhale nawo moyo wosatha pamene uthenga wabwino wa anthu antchito amene akuti mukhoza lero ngati mukufuna lero ngati mukufuna siwakenda lero pamene yesu khristu akuti chani simufuna aha simufuna kudza kwa ine pamene mukayang'ana vesi imeneyoyo ah, ikutanthauza kuna kuti nchosatheka kuchokera kofuna kwa munthu yayi kuti munthu adze kwa iyeyo chifukwa 6 verse 44 chibuku lomwere ali kulibe mmodzi amene akhoza kudza kwa ine koma ngati koma ngati akati wondifa ine ambuka iye ndipo ine ndidzamukweza iye tsiku lomaliza tsono pamene anthu ali pa ntchito yomwe ankananena kuna kuti ngati mungapa ngati mudalelola ndi tsiku lino ngati mudafuna mukhoza kupulumutsidwa yesu khristu akuti sizingatheke kuti mupulumutsidwe lero pokhapokhapo atate atafuna ndikukokani kuti mupulumutsidwe ndiye yesu amati sizingatheke kuti mutero atakuti zikhozotheka khangati pali chikhondo chachikulu pakati pa alaliki amene akuti ngati mudafuna mukhoza yesu akuti kuti ngakhale kuti simukufuna simungati simungakhoze chifukwa kuti mposatheka pamatengera atate ndiye yesu akulankhula kuti mposatheka popanda atate anthu akuti ndizotheka ngati mukufuna Eh, lero tsiku lake la lero ndizotheka ngati mukufuna yesu akuti ndizosatheka ngati atate sakufuna ndiye kuti pakhala ngati pali chivuto chachikulu chimene chikuchitika ife olalikira tikuchilalikira mtundu wina mulungu amene ah, tikuwalangiza anthu amanja kuti amkhulupirireyo adachitenda mtundu winanso I heard the story one time of a man who was lying sick and dying in the hospital and one of these preachers came around and he was trying to evangelize, so called. He was trying to witness to this man who had been hardened all his life. And so the preacher was talking to him about how God loved him and wanted to save him, but ultimately, unless he, the man, accepted Jesus as his savior, then God would have to throw him into hell, that, that God would be angry and cast him away. And so he told the man, he said, this decision is yours. God's waiting on you to make a decision. But if you don't believe on Jesus, then he's going to throw you into hell. And the man said, Oh no, he won't. And it shocked the preacher. He said, how, how can you say that? And he said, well, if the power's in my hand, either to accept him or not, when it comes that time for him to cast me into hell, I'm just going to tell him, no, you won't. If I have the power to be saved by this, this little Jesus that you're preaching, and I have the power also to tell him no. And that man was saying the truth. If that's the way that, Yeah.
that, that God is, then, then, then man can, if he can tell him no now, he'll be able to tell that God no in the day of judgment. That's not the God of scripture.
alali pali kankhani kenaka kamunthu naka amadwala ndi akudwala ndithu eh, anapezeka kuti mtsuka pa- palopo kuti afa ndiye mlaliki wake adapita kumene kuchako ukafika kuchipatala kutapa kudwalira kucha ndikukayamba kumlalikira kuna kuti iweyo zikuoneka kuti moyo wako kupita kumapeto koma ndikuuze kuna kuti ah, lerolo kuoneka kuti ndithu upereke moyo wako ukhulupirire yesu kuti akupulumutse ngati utapanda upereka moyo wako kwa ambuye yesu aku- ah, iweyo sungakapulumuke akakuponya ku moto ukakhala ukuyaka kumene kuchamo ukalangika ndiye munthu chadayanga akuti ah ineyo ngati nditafa wopanda kulandira yesu panopa amene mukunenera eh ndiye chimachitike mchana akuti akakuti aya kumene ati nangene mulungu akaka- akakafika kuti akunditenga kuti andiponye ku moto ine kakamuwuza kuti no musakandiponye ku moto akitani yesu adzangonti adzalephera kuti andiponye kumoto funa ndikakana chifukwa popano mukuona kuti ndikanena kuti ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndilandireni kuti ndipulumutsidwe ndikakana sandipulumutsa ndiye kuti ine mkamwa mwanga muli mphamvu yakukana kapena kuti ani kuvomereza ndiye kuti so ndikamwalira kafa maso pambuye kamwanga momwemo muliso mphamvu akadzati ndikuponya kumoto ine ndikana kuti ayi tisandiponye kumoto ndi adzandisiye fueneyo ndili ndi mphamvu yokana ndili ndi mphamvu yololo tsono aona ngati kulamene amakamba zosungulira kuti pamanena zoonani nanga tidi mphamvu zili ndiwe zoti ukhozosankha kuti ndifuna ndipulumuke ndikupulumuka mphamvu zili ndiwe ndifuna kupulumuka ndikusapulumuka ndiye kuti sonthawi imeneyo mphamvu zili ndiwe atafuna kuponya kumoto kuti ndisandiponye kumoto chifukwa ndili ndi mphamvube zakukana ngati tili ndi mphamvu zokana pano ndizakhalanso ndi mphamvu zokana uko tsono chipulumutso sichili choncho ndasi waye chipulumutso mwini wake mulungu amachitengera iwo amene afuna kuti awapulumutse nawapulumutse osati chifana kuti munthu uja wape- wa- walamphula mawu otero kuti ndi amene amakhala okhwethemula chipulumutsocho ayi You see here, our Lord is, is again pointing at the heart of the matter. The reason men and women don't come to him is because, as we saw in verse 38, ye have not his word abiding in you. But look at, look at verse 42. I know you. See, Christ knows those that are his, but he also knows those that aren't. And he says, ye have not the love of God in you. They don't have a love for, they have, they have a love for a God. Everybody talks about, oh, how I love Jesus. They love the Jesus of their imagination, but they don't love the Christ of scripture. If they did, they would bow to him in repentance and lay at his feet. But you have not the love of God in you. And if you want to find out whether somebody knows anything of the love of God, preach the Christ of scripture. You'll find out.
Ah, akupitiriza kulamphula pa vesi ya 42 akuti koma ndikudziwi- ndiku- ndikudzi- ndikudziwani inu kuti mulibe chikondi cha mulungu mwa inu nokha yesu akuoneka kuti akwadziwa iwowo akwadziwa ndithuna kuti inuyo mmene mulilimu mulibe chikondi cha mulungu koma anthu amene wati wafunsa akuwuzani kuna kuti o wanga malankhula athu ambiri we love the lord we love jesus i love jesus pakati pamayimba eti how i love jesus koma the jesus they love ndi the a jesus they love yesu wamng'ono but not the scripture only the jesus of scriptures amene ali wa wa wa wa wa wa wa mbuku lopatulika amene walembedwa mbuku loyera si yesu wake ameneyoyo chifukwa anthu ake omwewa amene amanena kuti yesu sa sa sanamumvetse sanamuzindikire chifukwa mu vesi yapamtunda ija tinaona akuwauza kuna kuti mulibe mawu ache okhala mwa inu chifukwa kuti simukhulupirira iye amene anatumidwa kwa inuyo ndiye ukafika vesi 40 The same would be true of you or me. You know, I used to receive a lot of invitations to go places to preach because people hear that you're a preacher and they think, oh, could you come preach for us? They get all excited. But when you come and you preach the Christ of scripture, we find the same thing. They receive you not. You know, I'm always surprised that they invite me the first time, but I'm really surprised if they ever invite me back. If they do, one of two things. They really didn't hear the first time or the Lord truly is doing a work Oh, and he's got some sheep there that he wants to hear. But this is not a popular message.
exactly. It is not, yeah, it is not. Uh, chimodzimodzi ndicho chimene ndikhoza kutengera kuti ine mmene ndimalandira makalata ambiri mbiri bwere kuno mukalalikire bwere kuno mukalalikire ndiye ndinabwera kakumalali kucho kalalikira ulendo yawo ndinalalikira ndikupita basi ndikuona kuti patatha chaka ndikulandiranso kalata kuti ndibwerenso ndiye kuti pali zifukwa ziwiri chifukwa choyamba ndiye kuti ndalalikira ulendo yoyamba sadamve zimene ndalalikira pakuno kunoku afuna kuti ndikalalikire aka kapena yaye adamva zimene ndalalikira ndiye pali anthu ena amene nkhosa zake akufuna kuti akamvebe uthenga wabwino umene uja wo ndiye mulungu akugwira ntchito kwafuza zimene zozo so palenekera okhala chithunzithunzi yona kuti tisakhe kubweranso chifukwa chonena kuti ulendo wachiwiriwo ukapitiriza zimene tidalekezazo ndi zimene zidapangika pa ulendo ngati umene uja wo See in verse 43 at the end, if another shall come in his own name, him ye shall receive. They like popular preachers. They got, we got Yeah, people yeah.
today, men that, that put up banners and posters and they, they want, people will flock to hear them. They come in their own name. Natural man's gonna Yeah.
run after those. But here you are, Mm.
there in Lilongwe, the capital mm city of Malawi, and the Lord has raised you up to be a preacher of the gospel in that city. You don't go out putting up banners in your own name, but you're out. You, the people that come, they, they go to the market and they invite people to come here, but how many follow you? How many come to hear you? But all it takes is one Wow.
person coming to town in his own name with a big name and everybody's out promoting him. That's, it was that way in Christ's day.
Mm. ati koma akadza wina mdzina lake la iye mwini iyeyo mudzamulandira ndi mmene kwa- atchukira alaliki pa dziko lapansi amalowa m'mizindamo ndi kumalengeza kumanga maposta kuyika zimabhanga eh, kubwera mlaliki famous preacher like eh, amene mu- mudziwa zikuchitika paliponse even speaker ikuyendayenda kunoko dziko limayendayo Ah, Christ Embassy Eh, akuti azilalikira kuti kugaliva opa chechipawa so they are going all over there is healing chanja abwera ndi imwe yekhristu so uh, ndi zimene zimapangika anthu ndiye anthu amathamangira mlaliki uja ndithu uthamangira zimene zozo mlaliki akafika mtawuni muja koma taganizani inu muli mu mzinda wa lilongwe pamalo posaoneka bwino posadziwika bwino simuchita kutuma anthu mulibe zimabhanga zina zilizonse simunayike zikwangwani kulikonse kuti abwerani mukalandira machiritso amene kuti chanchani mumapita kutchalichi na anthu angati amene amabwera kumeneko kumvera mamulu ochepa kwambiri Ah, anthu ochepa kwambiri amene amabwera kukumvani kumene kujako pamene akadza wina mdzina lake la iye mwini akayika zimabhanga zimeja anthu amamva za iye nuthamangira kumene kuja ukamva uthenga wina You know, as the Lord directed, Brother James, you've got a church building. It's well located Yeah.
from what you tell me. You know, you picked the plot. You- Yeah.
You, you, thought, okay, and I, I saw some pictures. I saw a big banner that you put out inviting people to come, what this congregation's all about. And for That a while, banner is all over there every time.
for, for a while, there, there's some excitement and people are wondering and coming and checking. And, but a year later, has it really made a difference? The Lord's still going It to has never made one difference.
There you we go.
only have one, one, one person who has who has come in that place since we opened that church.
There you go.
Despite that banner There you go.
being put outside the church Yeah.
every Sunday, There you go.
we meet there every Sunday.
Yes.
But not even two, but we have got only one man Yeah.
who is still coming, Yeah.
hearing the gospel.
There he you has go.
never even committed his life yet, but we still have him.
There you go. See, a lot of times the, the world says build a bigger building and, and put out programs and things, and men will come. Well, they will because it caters to men. But when you've got one message to preach, and that's Christ and Him crucified, unless it's God drawing Him, you don't need the building. You don't need, you could be at the end of a dirt road and the Lord's going to draw people to come hear of His Son. It's, but that's the way, that's, it was that way in Christ's day. It's the way it is in our day.
Mm, yeah. so zimene akuluakulapo kuti munapeza malo munamanga mmene mdalera ndi zinthu zimene mdatumiza kuno zija poloti mmene chakuona kuti ndi pamalo pabwino kwambiri ndipo ndinaonanso kuti mumayika chibana panja chimaoneka kunokuno chomalengeza uthenga ndi mmene chechi chanu chilili kunatoza kuti sichimabisika chimakhala kwayera ndanthu angati chechicho kuti chimanga chanyuwani chibana chimene chingireni chasintha zotani motani zinthu kumene kuti odi anthu abwera motani kutchali chifo choona kuti chechi chimalabwino chili pa msewu pabwino pali bana yabwino anthu abwera mochuluka motani mchechi chimenechocho ndiye ndikumuwuza kuti kupembera amene tinalowa mala amene ajawo munthu amene akubwerabe kutchali chiko woti akadabwera kuyambira nthawi imene amanga ndi mmodzi yekha sidali limodzi ndi mayi uja mayi uja anasiyeka ndi ati ndi mmodzi yekha uja atinso mayi uja bambo uchatu yekha pina akazake samabwera that's very fun so ndi munthu mmodzi yekha mmene amapangira
It, it's the same here. We're, our, if you looked at our location where our church building is, it's in a prime spot. In fact, people come and park their vehicles in our church parking lot to walk across. There's a park across the road. They go walking to exercise. There's a sign out there Okay.
with scripture verses. And yet they'll never seek to come in the door to find out what all's going on here and what, what, what's the preaching all about.
chimodzimodzinso kwawoko chechilalo chili pamalo pabwino moti anthu amabwera ndi magalimoto awo momwe akachita panchipa chali chipo ndiye kumapita kadera kamene amachita makaongola miyendo yawo akanthu akamakayenda koma malo amene amakachita pake pagalipo ndi pamenepo ndiye kuti chechi chidamangidwa choncho panja pakepa pali ah, chikwangwani chachikulu bwino vesi ndi pamene pajama vesi ali pamene pajapo ndi kulemba koma anthu akamabwera amangoyika ku galimoto akamafuka asamangoona ku galimoto ako kumapita samaona mavesiwo kapena kuti kubwera kapemphana chechi chikalowa nakuti kapemphana umenepo chimodzimodzi anthu amakangopita basi But for that, we're not discouraged because we know the Lord is going to draw his sheep. But the reason they don't come, Koma tikaz- the sum of it's in verse 44. How can ye believe which what? Receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only. There's the problem. Eyes are on men Mm.
and not on God, not on his son.
Mm. ife sitimakhumudwa nazo zimenezo ife timadziona kuti mulungu adzatengera kutcha chimenecho nkhosa zake zokha zokha osati aliyense yayi nde sitimadandaula kuti apa mabwera anthu ambiri amadutsapo samaona chali chino chifukwa tikudziona kuti bwanji anthu amene sabwera vesi 44 kuti mungathe inu bwanji kukhulupirira popeza mulandira ulemu wina wa mnzake ndipo ulemu wochokera kwa mulungu wekha simukuufuna simunofuna lili pati Yes.
ipa mmene pangathe bwanji wanthu kubwera kukapempherana kumalo ngati kumene kunja popeza anthuwo amafuna ulemu wa munthu ndi mnzake tsono kumene kuja akapita ulemu wa munthu ndi mnzake usadza ulani usadzaupeza akhozobwera bwanji You know, in works religion, it's very important that you recognize visitors and you thank them for coming as if they've done God a favor. Do you realize I, since the Lord taught me the gospel, I've never recognized a visitor. I don't take that time from the pulpit. When we start, we, we start with prayer. We, we read scripture. We sing, get right to the message. And I don't, but I don't, I'm not going to say, well, we're glad to have so many visitors here today. Why don't you stand up and tell us who you are? Men love recognition. That's why do they go these other places because they get recognized. You know, if I could put one sign out in front of our church building, it would be uh, everyone welcome where everybody is nobody and Christ is all. That's what it would say.
so exactly ineyo mudzizaona kuti nazipembedzo zimakonda kwambiri kuchemerera alendo akabwera ku chechi ukazilaka kuti muli mchechi muja basi kuona kuti mukulalikira kapena mucha kuti papruveri munenso chitwa ima nditu tsopano nthawi ino alendo athu ndi awa tayimirirani takondwera kwambiri alendo kubwera pakati pathu tikudziwe limochokera kuti nanga ino mwachokera kuti eya ndiye tsopano alendo amenewa ndiye tipa anthu amamva kukoma amadalitsika kwambiri amamva kufuna mukati mwa moyo wawo akama- akamamva kulandiridwa kwa mtundu umene uchawo inati kuchechi kwati kuno sitimachitati kuoganize alendo mwa mtundu umene wawo timangolalikira uthenga kuno timatsekula ndi pemphero timatsekula ndi pemphero zikanalo zatha chifukwa palibe kuti mlendo uja makhasi bishop elsoni ndikabwera mchechi muyi ngati panakhali chikwangwanichira choti ndilembe kunja kwa chechi ndikadachilemba chikadakhaliona kuti hmm, muliona ndilidwe abale nonse kumalonga ndi kuno kumene aliyense sali kanthu koma yesu yekha ndi amene ali chilichonse ndi zimene ndalafuura zokhazo
That's, that's what Christ said. How can you believe which receive honor one of another? I'll have to close with this, but one time I was asked to read scripture at a funeral and it was one of our members that her, her father had passed away and, and he was, he, he was, his funeral was in another congregation that, where the gospel wasn't preached. But she asked me if I would go and read the scriptures and make a comment. So I said I would. So I was on the program and they had me, I didn't, she didn't tell them to do this, but they had me in the program as Reverend Ken Weimer. That, that bothered me greatly. In fact, I mentioned it when I got there, but when I got there, I noticed they had all these other people up on the platform and there was one empty seat, but I went and sat with the people and the preacher that was presiding got up and he said, if there's any other, he used that, that preacher tone, if there's any other preacher, minister of God present here in the congregation, we would ask you at this time to come up and take your place here on the platform. Well, I just sat there. I wasn't about to be recognized of men, but after two or three times, finally an usher comes from the back and he taps me on the shoulder. and He says, they're waiting for you to go up and take your place. And I said, well, if you could tell them that I just prefer to sit here and that I'm not here for recognition. I'm here to read the word. But it was an offense, you see. That, that, that's the kind of thing that men like. They like to be honored, but that's, there's only one to be honored in our, in matters of salvation and worship. It's, it's Christ alone.
verse 44 mungathe inu bwanji kukhulupirira popeza mulandira ulemu wina kwa mnzake ndipo ulemu wochokera kwa mulungu yekha simukufuna mbango ndikumbutsa tayina ake padali maliro pena pange kuno kwathu amene ah, adachitika ndiye ine adandipempha kuna kuti ndikaverenge vesi ah, imodzi yokhudzana ndi chitonthozo cha pamaliropo ndikufotokozera nthawi yochepa ndiyeno tapita kumene kumene kunja tinakhala malo amene dakhalawo ndiye amene adali amapanga presiding amene adali ngati master of ceremony m- amene amatsogolera mwambo wa maliro yokusana ndiye adakayambima pa malo polengeza atingati alipo wina aliyense amene ali mtumiki wa mulungu woti ali amalalikira uthenga wa patchalichi pamene akuchokera abwere kuno kutsogolo ku platform kuli malo amene tamusungira ngene ndamva ndakhalabe phe sindapita ndi adabwerezanso kachiwiri ndi adabwerezanso kachitatu ndekenako ena amene amene andidziwa adangokafika pamene ndakhenda ndakuti ah abusa akunena imuyo panopa kuti munyamuke apa mpakhale kumene kujako ndakuti ah kauzeni kuna kuti ineyo ndikukondwera kuti ndakhala panopa sindichitosera kuti ngakhale pamalo amene achawo ndabwera panopa choyeza kuti kangomasulira vesi imene andipempha kuti ndizani ndiyankhule komanso kuti ndikhale malo amene aulemu woti ndi na- ndikasonkhane kukakana ndamene ah it's okay ndiyali iyi atangonena choncho kafika mameneja chidali chokhumudwitsa kwa anthu ambirimbiri amene adali ampingo amene adali pamene pachawo ali ah ife tinamsungire ulemu amene chifake ndi chani tiyeni potchula dzina adakatchula dzina amene mujamo la ulemu ali reverend ken waima ndenzani kweteka kwambiri mkati mwa moyo wanga kuti nditchula choncho ndipo ndawuza kuti ayi reverend ken waima ungamtchula uyu
This morning I was having this conversation with Brother Kulibali. In fact, he's online listening right now from Ivory Coast. You remember he's the, okay the man that, uh, 30 years ago, he was raised in the Muslim religion and the Lord crossed his path and yes taught him of Christ and, and now 30 years later we've reconnected, but he was mentioning that as, as the Lord has used him and going from place to place, talking of Christ, witnessing of Christ in a very hostile environment. He's talking to Muslims and yet I told him that he's going to face the same persecution, opposition from so-called Christian ministries because they're all works religion. But he said that some people asked him where he got his pastoral training and he, he was, he was being kind. He, he, he told them of, of me and how the Lord had used me to, to, to uh, preach the gospel to him. But I told him, I said, well, next time they ask, don't mention my name. Any pastoral uh, teaching or school that we have to mention. You see, the word pastor means shepherd. That comes from Christ himself. I'm just a spokesman.
Yeah.
I, I'm just a voice.
Mhm.
If we're not taught of Christ, Yeah, we've not yeah.
been taught. If all, if the only voice men hear is mine, we're all in trouble. You know, our pastoral, Yeah, if people ask, well, what's your pastoral training? Pastoral means shepherd. My shepherd training is from the sovereign shepherd, the great shepherd.
Yeah.
You know, the the scripture speaks of the, of the good shepherd, the great shepherd, and the chief shepherd. That's all we have to tell people. Taught of Christ Mm.
in his word. But ye cannot believe because you receive honor from one another and seek not the honor that comes Yeah.
from God only.
Yeah.
The honor that comes from God only is Christ. He is the honor from God. And if Mm.
he's ever revealed in our hearts, we'll Yeah.
not speak of anybody else but him.
Yeah. ndiye mmawamu ndimalankhulana ndi m'bale ku libali waku uh, ivory coast amene ndinakuwuzani nthawi ija kuja pati pano pakumvera ali pa online ndimayankhula naye kuti wakhala iye amandiwuza kuti wakhala kupita malo osiyanasiyana kulalikira komanso kuphunzitsa ndiye wakumana ndi mavuto ambiri kumeneko ndiye ndimamuwuza kuti eh ukumana ndi mavuto ambiri kumene osati pakati pa asilamu okha amene kudachoka kwa iwe ngakhala akhristu azipembedzo osiyanasiyana awa akungana nawo akhulana nawo chifukwa cha uthenga wabwino ndi anthu ena adamufunsa iweyo kuti ufike pozindikira zonse zimenezo ukulakira zeusu ubusa wako udaphunzitsidwa ndi ndani ndiye adamuwuza ndi ayi ndemali mtumiki unake mbalekeni mwakuti mwakuti ndiye ali ndi amamuwuzewo mali next time akadzakufunsa kuti udaphunzira kuchokera kwa ndani usakatchula kwa izaidi sakatchula kwa ine chifukwa amene am- amaphunzitsa ndi mlumbiki wake amene akana yokha mphunzitsi wathu tsiku ndi tsiku ineyo ndine chongola mbiri ngati sanu ndandiphunzitsa mzimu woyera pachimene ndikhoza kulankhula ndiye mchimene ndithethe kulankhula zinthu zanu ndira ntchito kunayesu koma mzimu woyera amakulankhula kuphunzitsa ndipo zimene ukuphunzira zija zikamapita ku wathu mzimu woyera mwa uchamakhala kuziphunzitsa pita kwa anthu amene iwe cholankhulirawe amulungu akutani akukuzana ndiye pamapito pake kwa iwe podzala chiyankha kumenekera kuzindikira kuda kuti unachiphunzira kwa mzimu woyera kwa vumbulutso la mulungu pa mzimu woyera osati kwa munthu for ngati pamene ungaive unati ndaphunzitsidwa ndi munthu wakuti ndiye kuti anthu maganizo awo amakayima kwa munthu amene amaphunzitsa uja kuti adali wodziwa mawu chifukwa ndakhale chimenecho koma ngati tingafuna kuti tipitirire mayamba tikhoza kumvetsa kuti anthu amene tenekera wa munthu amene tinekubweza ndi mzimu woyera amene amaphunzitsa mawu ndiye shepani kapena kuti kukhala musa ndi kukhala mukulekerera kulosa ndi amene amasula kulekerera kulosa ndi wake amene ali musa Now, Brother James, uh, when your wife Ella makes you a nice big meal, but it's more than what you can eat at one setting, what do you do with the remainder of the food? Do you throw it out?
uh, we don't throw out we keep some for tomorrow or next time when hunger strikes again Okay. So that's what we're going to do. I prepared more food than what we can eat. So I'm not going to throw it out, but Lord willing, we'll pick it up next time. Okay?
exactly thank you very much Yeah.
god bless you we thank god for the teaching of this uh, blessed day and uh, as i promised it, we will close our church service this uh, day singing uh, uh, s- a hymn from uh, our book and uh, the one we chose to close the service is in number uh, number three near the cross near the cross Jezumundi bavumi itana, owenzi ah,